murumva ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rikomeje gahunda zaryo mu kirundi n'ikinyarwanda abatwumva mwese mbanje kubasuhuza aho muri kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese ikaze muri uyu mwanya turibanda ku makuru yo ku burundi
mwese muri hano ikibazo cyatuzaniye haguruke mwese ndasubiramo abantu bose kuri wanjye bicara hariya tuba hari impamvu yaho bicara hariya ndebe nyangoma ntabwo umuntu umwe asura kumuhindura nyamerika abwira ko nyangoma duge ni muduge cyangwa se mwumva mwari mu byumba duge mwese
ariko ndafite uburenganzira bwo guhagarara ngaha
birumvikanaho ni mu ntara ya rutana aho bamwe mu bantu bahatuye babangamiye umunyamakuru wacu kujya gukurikirana inkuru ijyanye n'umunsi mukuru wahariwe umurwanyi mu burundi iki kibazo kijyanye n'umutekano w'abanyamakuru mu bihe bikomeye ni ibyo tugarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu byibanda cyane ku burundi mwese aho muri nawe ujye ufungura radiyo yawe ikaze ku ijwi ry'amerika uyu munsi ku wa gatandatu ishyaka rya cndd fdd riri ku butegetsi mu burundi ryashoje icyumweru cyahariwe umurwanyi ni ibirori byabereye mu ntara zose z'igihugu mu burundi twari twifuje gukurikirana ikijyanye n'ibi- ikibazo cy'ibi birori byo kuguzihiza umurwanyi mu burundi ariko ntibyadushobokeye aho twagerageje mu ntara zose z'uburundi henshi twari twohereje umunyamakuru wacu fidelite ishatse gukurikirana ibirori nk'ibi mu ntara ya rutana ariko ntiyorohewe mu kazi ke ahubwo yabangamiwe aho kugira ngo akurikirane ibirori abitangarize abatwumva yahuye n'ibibazo bijyanye n'umutekano we nk'umunyamakuru nibyo atugezaho
igihe twashaka umugwa mukuru w'intara ya rutana hari nk'igihe cy'isaha zitanu zibiri n'iminota mike abo mugambwe sendedefudede bava mu mihinga itandukanye nko muri komine ya rutana bari mu kibanza cyahoramwo isoko biyegeranya kubera no muri ico kibanza hari gutangurira idefire bagira bajemwo ibavanaho igana kuri stade twegereye abapfasoni kugira tubabaze insiguro y'uwo munsi mukuru kuri bo kandi batwishyura ataco binona twebwe twaje kuraba abantu bagwaniye urugamba barwanira igihugu baheza batugwanira turaronka inzinzi twaje kwigana uyu munsi mukuru w'abakombata mufaso we uno munsi ufite insiguro nyabaki kuri wewe twebwe akamaro dufitiye kare twarara mu ishyamba none ubu turajya tukaryama tukarara muhira baratugwaniye abahoze ku rugamba ubu twaratsinze ubu twasona hararaseruka twiko turavugana n'abo bakenyeye ya rugamba uruhigi rwaciye ruhindukira hatanguye haza umuntu abagabisha asa n'uwubakibura mu nyuma haca haza umugwi w'imbonerakure wabuza kubandanya batanga inkuru uyo mugwi nyene natwe twaciye utwirukana sa uravuga iby'uzi
yatubajije byinshi aho usanga eh, tubaza
bice byako muvuga none oya abantu kuri wanjye mwese nyamucaye hariya Nabwiye ubu gutuka mwese muri hariya ikibazo cyatuzaniye haguruke mwese ndasubiramo abantu bose kuri wanjye bicara hariya duge hari impamvu yaho bicara hariya ndebe nyangoma ntabwo umuntu umwe asura kumuhindura nyamerika abwira ko nyangoma duge ni muduge cyangwa se mwari mu byumba duge mwese hariya
ariko ndafite uburenganzira bwo guhagarara ngaha oya aha nyuraba aha mpagaze ndafite uburenganzira bwo Aho usaba guhagarara guhagarara.
Eh, no kuri se ndafite ububasha bwo kuhaza umanuke hariya
ndabona nca mwibara nkurikira mwebwe nca mw'ibarabara ivyo bibaye uko twaciye twikora kuri nimero za telefone twari dusanganwe izo nazo zikaba ari iz'umukuru w'umugambwe sendedefudede muri komine ya rutana asanzwe yitwa niyonzima leonard ubwo nyene tugiheza kwivuga abo turi yaciye atwishyura ko ivyo bituraba twe twari dusanzwe dufise nimero yiwe ariko ntitwari tuzi uwo ari wo maso mu yandi niho rero twaciye tubona ko yasanzwe ari muri uwo mugwi watubujije gukora akazi kacu ivyo biheje kuba twaciye duhamagara ku telefone umukuru w'umugambwe mu ntara umushingamateka niyo kuri salvatore uyo yatwumvirije hanyuma araduhumuriza yongeye aduha inimero y'umunyamabanga wiwe twokwitura mu gihe twogira ingorane mu nyuma yaho twaciye tuja kuri stade ya rutana ariko harabera ibirori nyezina ariko naho nyene twabonye imisore y'imbonerakure ibiri yagumye iturereka mu kuguma idukurikirana tugeze kuri stade naho nyene ntivyoroshe twari tumeze nk'abafunzwe ic'amaso burabadutuma urutoke n'abandi batwibwire ko bategerezwa kuguma iruhande yabo kugira ngo bagume batubona ivyo bibaye twaciye twikora kuri ya nimero umukuru w'umugambwe mu ntara yaduha niko gucanye n'iyo nimero arungika abaza kudukura aho twari dufunga ibicamaso tugeze mu bwugamo bw'iteka twaganiriye na ndayiragije obeda umukomiseri wa sendedefudede ajejwe inyigisho z'akarangamutima wa mugambwe yagira ico ashikiriza ku vyari bihejeje kutubako Eh, muri rusange aha aha mu rutana turafise abantu eh, ni ukuvuga imbonerakure zisanzwe ni ukuvuga urwaruka rwose rusa ruri ruri mu mugambwe cndfdd mu gihe batakuzi baragukanga ni ukubera ari imbonerakure nicyo zijejwe zizanka bat- zitobera urubanza nicyo gituma byabaye n'ahandi byo nta kibazo cyari kuhaba kubera batabakuzi mu gihe mugabo bakumenye biroroha cyane kugira ngo eh, musangire ikivi ariko twaberetse ibituranga twongera turanivuga ariko ibyo byose ntacyo byamaze turongera turanaterefona n'urongoye umugambwe mu komina nawe nyine ntacyo byavuyemwo ibyo byo byo mu misiguro nyabake muri rusange nibaza yuko umumenyeshamakuru naho uba umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika igikuru ni uko bihenze ariko barazi ko umuntu w'umumenyeshamakuru akaza ajejwe ari kurondera amakuru no gutanga inkuru y'umunsi mukuru mufise hari ikibi cyarimwe mu bisanzwe nk'uko ubivuze nta kibi cyarimwo mugabo kandi harimwo abamenyeshamakuru usanga bagira akantu ko kurenza barumva kenshi ko ku maradiyo kenshi usanga bavuga yuko ngo ijwi rya amerika rira- rira- rirarenza urupimo mugabo nibaza yuko byaheze abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya rutana bamaze kubona ibyatushikiye baba abo umugambwe sendedefudede cyangwa abanyagihugu basanzwe nta n'umwe yasubiye kwemera ko twamufata amajwi kubw'ubwoba ku mutekano wabo hari n'uwaduciriye umugani ati nduguriye twamugina ibyo birinze bishikira igiti kibisi hari akantu icumye ndugaye twamugina i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
birumvikana fidelite ishatse mugenzi wacu ntiyorohewe kuko ibyari ibirori byavuyemo aho kugira ngo uyu munyamakuru wacu abanze kwisobanura ko afite uburenganzira bwo gutara inkuru no kuyigeza ku banyagihugu aho bari hose byumvikane kandi ko kubuza umunyamakuru gutara inkuru ibirori nk'ibi by'umunsi w'umurwanyi ari ukubuza abanyagihugu uburenganzira bwabo bwo kumenya amakuru y'ibibera iwabo mu gihugu twari twifuje kuvugana na bamwe mu bayobozi b'umugambwe CNDD FDD kuri iki kibazo cy'umutekano w'abanyamakuru ntitwabashije kubabona twari twifuje kandi kuvugana n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta ngo twumve icyo bavuga kuri uyu munsi mukuru wahariwe umurwanyi nabo ntitwabonye ariko turakomeza tubashake nibishoboka amakuru yacu ataha muraza kumva icyo basobanura ikindi umuntu yakwibaza ni ukumenya niba kuvugana tuvuge radiyo ivuganye n'umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se urwanya ubutegetsi nk'uko babyita eh, ahubwo se ni ikibazo ahubwo ni byiza ku banyagihugu kumva neza icyo abatavuga rumwe na leta batekereza ku bibazo biri mu gihugu iki kibazo cy'umutekano ku banyamakuru ni ikibazo gihangayikishije cyane abantu benshi si abanyamakuru gusa n'abantu basanzwe mu nzego zinyuranye z'ubuzima ikibazo cy'umutekano mu burundi ni ikibazo kitaboroheye ku munyamakuru ku giti cye bir- biragoye cyane ko aba ashaka kuvugana n'impande zinyuranye zirebwa n'ikibazo niyo mpamvu abanyamakuru bagomba kugeza ku banyagihugu uko ibintu byifashe nabo umutekano wabo ugomba kwitabwaho ukarengerwa cyane kuko abanyamakuru batuma abanyagihugu birinda ibihuha ni muri uru rwego ambasade y'amerika mu burundi n'ikigo gishinzwe itangazamakuru mpuzamahanga cya leta zunze ubumwe za amerika byatangije ihugurwa rifasha abanyamakuru kumenya uko bakwigenza uko bakwirengera n'uko bakwitwara mu gihe batara amakuru ahantu hari umutekano muke mu bihugu ni inkuru twategura mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ukurikirana iri hugurwa ry'abanyamakuru i bujumbura abamenyeshamakuru bari ku rubuga mu burundi bavuga ko batoroherwa mu kurangura umwuga wabo kuva mu burundi hatanguye kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke kuva kuri ubu wa gatandatu abamenyeshamakuru bashika ku mirongo itatu bariko bahabwa inyigisho z'uko bokwifata mu kazi kabo mu bihe by'umutekano muke inyigisho bahabwa n'ikigo broadcasting board of governor gihurikiyemwo amaradiyo muri leta zunze ubumwe za amerika asamiranira hanze y'ico gihugu izo nyigisho ziriko zikurikiranwa n'imwe muri ayo maradiyo isamirana mu burundi ariyo radiyo ijwi rya amerika abo bamenyeshamakuru bati izo nyigisho zije hageze space caritas kabanyana ni umumenyeshamakuru w'umukenyezi akorera radiyo isanganiro mu ntara za bubanza na cibitoke ntibitworohera na gato kurondera amakuru aha kazi ko umenyeshamakuru urabona n'akazi kagoye cyane biratugora rwose nka twebwe dukorera mu ntara usanga dufise umutekano muke cyane tukaja gukorera ahantu hari umutekano muke rwose ya makuru ntituyaronke niyo tuyaronse turashobora gukurikiranwa kandi twaronse amakuru yo bakavuga bati ubivugira iki bireke ugaca usanga ni ingorane rero bariko baratwigisha ingene twokwigenza ingene twokwifata mu gihe turiko turakorera ahantu hari umutekano muke kandi koko dukorera ahantu hari umutekano muke cyane igihugu cyose murabona ko kirimo umutekano muke haba mu bisagara haba hagati mu gihugu rero izi nyigisho nibaza ko zizodufasha zizo- tuzomenya ingene twigenza n'ingene twifata mu gihe bitugoye mu gihe umutekano uhungabanye turi ku rubuga turiko turi ku kazi abamenyeshamakuru bakorera mu biganiro biracashoboka ko baronka amakuru bitagoranye cyane ariko abakora mu nganda zo kumenyesha amakuru ntiboroherwa diane ndonse arongoye igisata c'ikiganiro kira mu ijwi rya amerika mu burundi abasanzwe bakorera mu gisata kuri porogaramu y'ikiganiro ukira cy'amagara y'abantu ni ukuvuga yuko abo oye bari mu basanzwe bashobora kuzana ibyo tubatumwe baroroherwa kuko n'abanyagihugu bose basanzwe eh, bashaka iterambere ry'amagara yabo kandi ni bimwe mu byo leta yifuza yuko abanyagihugu bashobora ku- bamenya ariko rero hari n'abandi eh, basanzwe atanga amakuru ajya mwumva ahora aca mu makuru avuga umwanya w'amakuru ku ijwi rya amerika hariho abo rero mm, basanzwe bagira ingorane zo kugira ngo bashobore ku, ku, ku, bashobore kuronka ayo makuru kuko mm, hari igihe um- umumenyeshamakuru ajya kurondera inkuru abo mu nzego za leta baba batifuza yuko iyo nkuru imenyekana rero umumenyeshamakuru ntiweza ngo bimworohere ko ashobora gushikira ayo makuru izo nyigisho ziri mu migambi y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi rebeka ashanepa ajejwe ivy'imigenderanire y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi n'inzego za leta L'objectif est pour soutenir les journalistes burundais, euh, pour les protéger.
intumbero y'izi nyigisho ni ugufata mu mugongo abamenyeshamakuru b'abarundi tubafasha kumenya uko bokwifata mu kwikingira mu gihe baba bariko barakorera inkuru ahantu hari umutekano muke canke babangamiwe turabafasha kuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ari imwe mu nkingi zikomeye za demokarasi turazi ko benshi mu bamenyeshamakuru bakorera ibimenyeshamakuru byigenga mu burundi bahunze ku mvo z'umutekano muke ariko turashima ko hakiri abamenyeshamakuru mu burundi bakigerageza kurondera inkuru no kuzisabikaniriza abanyagihugu Heureuse qu'il y a certains journalistes qui ont resté ici pour partager l'information essentielle avec les Burundaises.
ku ruhande rwa leta richard giramahoro arongoye ikigo ca leta cnc kijejwe kugenzura ibimenyeshamakuru arashima tugarutse rero nko kuri izi nyigisho bariko bararonswa ah, zijanye n'ingene bokwifata mu bihe baba bagiye kurondera amakuru hanyuma ugasanga ah, harabaye ibi- ibintu nk'ivy'intambara canke ibintu bijanye n'umutekano muke eh, babigishije ingene rero bokwifata n'ingene nabo nyene bashobora gutabara Eh, kandi iciza ni kubera atari ibihe vy'intambara gusa urumva babigishije n'ingene botabara mu bihe eh, habaye nk'amasanganya ni vyiza cane kuko eh, bitwereka yuko ubu naho ahantu hatazoba haraseruka eh, nka barya ah, bakozi bo mw'ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge abo bamenyesha amakuru nabo nyene barashobora kuba barafasha mu gutabara imbabare abamenyeshamakuru bariko bakurikirana izo nyigisho bazomaramwo iminsi itanu bitezemwo akarusho mu bihe bidasanzwe vy'umutekano bariko barakoreramwo ibujumbura muri source dinire jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ikiganiro dusangira ijambo rero turabararitse na hejo mu gitondo ku cyumweru guhera isa kumi n'ebyiri tuzagaruka ku kibazo kijyanye n'imihindagurikire y'ibihe n'ingaruka zishobora kugira ku mibereho y'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi umwanya ukurikira ku bakomeje kutwumva ni ikiganiro ahubwo ni inkino ikinamico intamenwa itegurwa na studio ijambo ikorera i bujumbura mu burundi
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
eshe eshe kadogo danwirire icupa ngaho sha yarukiriza ndihuta eh ingene gakwega amaguru nyakuraka
murasomya nanje yemwe Eh, amahoro rumini amahoro mbebasha umunsi hoho bigenze gute ngutse hano mu kabari
reka n'ubundi ko ndarengana aha nanze utuntu aha mu isoko none ndabuze amafaranga mato mato yo kugarura narondera uwumvunjira aya mahera none ndahebuye
erega rubirata bwa bundi uranyaye usigaye ugenda inoti nk'iyindi sigaho sha reka kwitwengera ndiko natwenga ntayogira ngo umvunjire riho ndayakuye he? mu kabari wabutse niyo mvuye bampakaniye reka asubire mu isoko ndondere nta kundi He, ntuca wihuta Eh, banza wicare ndagutumire kagacupa yo oya n'ukuri murakoze oya nawe ruminata urangayiye rero reka si uko kugayira Ne?
nonega ndebere sinakubwiye ko ndiko ndadandariza aho mu isoko oya n'ukuri sinokwicara murakoze none abandi ntibakurabira kugira ngo ahandi ho warabisize mu isoko atawe bigucungereye none ari kuraba gusa atawe uriko aranjururiza Eh.
ahubwo have ngende kadogo kadogo we ehugurura shawe uca umuzanira icupa umupfasoni maze ndawe ko ubabuka gusiga icupa riteretse imbere yiwe mugabo nkoze amakosa oya ni amakosa ukoze icara ugasome ivyo dadaratura urabidandaza oya shanda ahombye abakiriya none nyene wari washoye udukirumini nashoye bya bisahira wahora ubona hajya ku musaya w'inzu Ah, ifaranga uza udakikinyuye mama reka sha reka
gasome nyabuna usubire ugasome ruminata wanje na kakayeri kari hano ko ntigaputsebwe
urya ruminata ni hamwe nyene shanga imana yikorera ivyayo urupfu rwa mukuru wanje bikera rwambabaje
muje ndabizisha oya birumvikana ahavuye umugabo hasigara igihengeri none gashaka idaharirizwa nta kundi yasubiye ku byayo
kazimu wasigaye mu muryango reka naho umugabo wawe yashengeye ruminata umuryango niho tukiri Mm. yemwe nawe nu numva nta ngwano uzogira umuryango tukiri ngaha erega ruminata ibintu bigira abantu ibyo byo Eh, oya burya karuminata urugo mukuru wanje yahora asobanya je sinarusobanya
ha fiyakire ndakubwire Eh?
haraje sindakubesha nibikidori uti ni biki Eh.
profe wa civisme mubonye gute kurya niko atanguye ahubwo nihatari kweri oya sindavyumva Eh?
umunsi wa mbere nyine acinjira mu ishure agaca dusohora hanze kwega Mwatazi kwegira da.
vyinshi ni biki
ha mukobwa ico nabonye ejo iwe ntavyo ko yayatabirimwo mana mana turahumiwe oya bwawe wari wasarishije dore gute je ndiyarenganije vabo
ukabura kutigira umweranda oya mugabo ntiyari guca dusohora wawe hasi yari gufuma duha remarke urazi amarumarike bamaze guhabwa mw'ishure wega dore wowe waravye kuderanje none mbabarira sha ntiwumva bambuza kuvuga nkande basi rero ndakwereke Mm.
ahubwo dore Mm.
tujye kumusaba ikigomba Mm.
erega nkubazoca twishiramwo nabo umwaka wose
aho uri kwishima umutwe kubera bosco eh none sivisi biragutera ubwoba ha aha we none biratanga kuhababisha Mm, gute
raba nk'irya dovore yaduhaye mbega nyine bijya ngo ni biki ngo dutegure expose kuri sida No.
ahubwo arasara ariduza kuri sivisime yiwe gamana arakantu yaba yari yigisha amate canke france mbega wabonye ko agarutse tumusabe ikigongwe dore kenda we wamenyere kwisemba wowe wisemba none nk'ubu kigarutse gukora iki isaha yiwe ntiyaheze urazi Mm.
usanga aje kokipisa ya histoire ntuzi ko madamu wa histoire agize imisi ataza none aca azana rekreasi itarahera n'abanyeshuri ndarusha n'abanyeshuri ahubwo mukora iki caha muri muri fini Eh?
ariko arahamagara twebwe aratwica ndake rega niba nibona ko mutandaruka n'ibiki eh nibaza ko atabindi mfise nkora tubabarire meze Tubabarire meze.
mutiki byabarire nukuri tubabarire mutegerezwa guhanwa uno musi Yo.
kuri muri tubabare ntituzosubira mesye ego nukuri tubabarire umvirize nababwire ibyo mengo nta ndero mufise ntituzosubira mesye tugiye kwibohorerako
ntituzosubira mesye teske mwe mushobora kwiperimeta gutera induru mwishuri ndiko ndiga Yo, ntituzosubira mesye Kugira ngo iyo ndero tubabarire ni nyawe ntituzosubira nakagaye canke nibi oya ni ukuri mesi sakagaye reka ninde ndiko ndabaza ko mutishura ni kweli nukuri sakagaye ntituzosubira mesye ok tumye mugende mugende n'abandi banyeshuri desorme nta desorde nkeneye mu- ndiko ndigisha muranyumva yego twakumvise mesi ese uwo nzasubira gufata ha tuzokwihurirako je nawe tuzokorana
mbeyi ko muri ko wikirira ikibariko nimba atari ikibariko nyene byo rero nagwa waje kubikora ntumbaze byanyenaniye cyane ndabibabasha eh wabihevye nabihebye hanyuma rero ukeneye gutora ku nkuru Huu, ico kibariko wishimye baza kizokumarira iki none byanyenaniriye byakuraniriye hehe vuga gusa ko atavyo wakoze nta bindi mbe turabe yaburuye waho bikoreye zana amakaye mama ivete mu bufido cumi bwose naguhaye wakoze mwo- butatu gusa erigajide wamuhaye ibigoyi ndaguhaye ibigoye gusa muri ko mwibaza ko bazokuzanira ibyoroshe noneho bwose nabukwiye muri kiseme yo urabesha
utazofite bwo muri kiseme uzoja gukora ki muri ko nkuru gayibwe kumbura ureke gufyina wige ndacagiye baza ko washize muri witseme kuri gusa yewe nanjye narakoze nzabashikasha Hmm, ukeneye kuhashika rero ntavyo gufyina uvyumve subiramo agaha kabiri eherabo akamobile nyene ntabwo buragoye soma neza wumve
muravyize basha mbega ivu uracakora bya bifindo musaza wawe yagusigiye bazigena ibiharuro binshisha yaba hoho yari france ho mbegama wanzaniye bimwe nagutuma ehe banza murabe riho uyu munsi shaho imana yantwengeye ehe raba ya mahera yose ndandaje turabe hema cumare y'amafaranga nza kwigurira ipantaro ego mama nanjye wibuka ko wanyemereye ibirato umve nawe bane banje aya mahera sinshobora kuyakuramo ntayintega bizoza ahubwo jidi cunyara agasiya simbane kuri kopeku uyabitse batarugara nonega mama aho gapantaro kanje koko nzoca ndakaronka ryari ntenyenyera gatoya mwana urambara zijya wahorana nk'ubu iveti yotora konkura akaja muri lise nokuraho amahera yo kumugurira ibikoresho ntagiye ndayaziganya
ibete azotora konkuruga yo mama aho ntazoyitora nyene nzobuzwa nande nzoyitora nyene uzoyitora nyene mwana yego emwe nanje naho so wanyatakiriho nzokora ibishoboka byose kugira ngo muze mutere imbere murabyumva muze mwitonde muba abana b'umutima mwige amashuri mwige na kaminuza muze mube ba musitanterire na ba buramatari yego mama je nzoba umuvokati ni umucamanza aho kibondo ntiwumva nzosigara ngendera mu modoka imodoka gusa tuzoca tumuka tuje kuba mu gisagara iyo amatara yaka ijoro n'umutaga mu kizungu aho sha jidiye wehoga mwana uyo jewe mama ugeje uri kuranda ubona nzoja munsi y'ubushikiranganji
imana ibampezagirire ibaje imbere yongere ibampera ibyo mwifuza byose
mbega bizoza ndakwibariye kumaze iminsi itari mike ngaha muri homega wangu aho ubona bizonyohera kuronka agashambwe hanyine ha sitenda kekeranya n'ukuri
bosco ntakubera aho ikibazo cy'uburaro hano muri home gisigaye kigoye Ha, wawe reka reka reka reka yo mbonye ha tutaraba benshi umuntu yashika aronka none ubu bashi biragoye kwera
Ha, aha ndumva ntegereza kuzorondera inzu yo gupanga be basha nzoyikura yihutire iki buririgumira no hani wanje sha iyo ntakubona nyene ngo unyihere indaro simanorohewe nshuti ha warakoze sindakubesha
ivyo ntibisanzwe sha oya sinibisanzwe warakoze n'ukuri mbega uracyari kurasoma vya bidokima vyo kuri sida asha nivyo ndiko gahundi nawe urakunda kuyikoroka kubera ihigabizo
ca mugabo ngira wa mbere nikuru ya sivifisime gusa uriko urapepa asha niyo namba waba uzi ico ukora reka shaka ufite inamugenge be ntayipepaye neza ejo no yagika imbere y'abanyeshuri ha reka reka none urinda guprepara bishasha kuri sida yensi ibinjana vyagiye hega ntuzi uriga wigorera iki ni sivifisime muto
nzozi urantwengeje none sivime sikura umuzindi niri bwaye nyene muri sivifisime ubaha ama expose nta bindi wirirwa urigora urondera amanota yiwe uracyari mushasha kwera uti mushasha kweri ama expose ndayabahana jewe mugabo ntegerezwa kuba nzi lo maximum yo kuri teme baba bariko barexposa nkabongerereza ubumenyi ku byo bazi bino bandika umuriro ayo ni amavamuhirasha ati amavamu naje nkishika kwa ruko umvira ndakubwiye mbwira ilifo kwidokimanga kugira ngo tuze turigisha ibijyanye n'igihe tugezemo kuri sibisime reka n'ubugesera aho ndakwisabye sha nuko ufise umwanya wo guta Oya- oya- oya bizoza niwiyumvire nawe ugasanga umwigisha ariko akoresha ikinzana co muri lande ariko vuga ngo tutubusaisbusa aha ikindi naco gabizoza uretse ko turabigisha hajya turi n'abarezi uratwi mbere ntukome bosco ndakubwiye umwana kwa nyina sha
bizoza ko utavyumva gute ndasubiyemwo hane turabigisha gusa turabarezi turabavyeyi natwebwe biteze kuvyumva Eh, weho ntuje mwishwana basha je ndakubwiza ukuri mbarira.
uvyumva utavyumva indera abana baronkera iwabo no kw'ishuri nizo barangano muri kazoza Eh, mbewe tuvyifashemwo nabi ntaco tuzoba tukibamarira dukwiye gukora uko dushoboye kose.
je nakubwire ga bosco ico dufanana umunyeshuri ngaha muri lise ni ukumwigisha gusa emwe ibiharuro Naho nyene nzobibaha.
turi kwikorera ngo prepare bishasha umve baje naye ntero simpindura ndafise umwanya wo guta nzobibigisha uko ndavyumva ibisigaye Oya, bazokwimenya oya, oya oya oya bizoza ibyo si byo wangwa ya asha aho ingorane twumvikana zawe, je hariho ibintu nashobora gutorera nyabaki uza wumva nk'abanyeshuri usanga bigira ibinani ugasanga ntacyo bagisonera abo jewe tuzokwihurira tuzokorana indira uti rero uje ku- uje kugarukana indero ngaha kuri iri shuri ehe bien sûr ni ukuri turashishamwo tugahanura nyine gerageza wibagiye ko kwaruka ari burundi bwejo kusa nk'utevyiyo ayo n'amayiriziyo muto atamayiriziyo nanje naraho ndahava nawe we naguhaye ukwezi ndazi ko uzoba wahinduye ivyiyumviro simindura
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha
naho ubutaha kwa gatandatu w'icyumweru gitaha mwese turabararitse kuri iyo nkino ikinamico intamenwa studio ijambo abatwumvise mwese uyu munsi mu biganiro byacu kuri rya amerika mwese nongeye kubashimira kandi nkomeza kubararikira porogaramu zacu zisanzwe inyinshi mutabona ku yandi maradiyo nawe aho uri ukurikira gahunda zacu ndakuraritse kwitabira gahunda z'ijwi rya amerika ejo mu gitondo ni ikiganiro dusangira ijambo mwese muzagikurikire kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mbifurije kandi ibihe byiza mwese wikendi nziza aho muri hose